mwananya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na joe diane n'ahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi no kuri fm ijana kane n'ibice bitatu kuba twumva muri mu rwanda kandi tubahaye ikaze turi live ku isi hose kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu instagram na youtube ni voa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ishami rya onu ry'itahamagara y'abantu ku isi oms mu mfunyapfunyo rivuga ko abantu bababa imiliyoni mirongo itatu n'umunani aribo bamenyekanye ko bagendana umugera wa sida mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani imiliyoni mirongo ibiri na zine muri abo bagendana sida nibo bonyine bashoboye kuronka imiti ifufahaza iyo ngwara nk'uko oms bandanya ibisigura mu nama mpuzamakungu kuri sida iri kwibera i kigali mu rwanda abahinga bakomeje kumvikanisha ko hakiri intambwe yo gutera mu kurwanya sida na cane cane mu mirwi imwe imwe irimwo abakundana bahuje ibitsina n'abakora ubuzi bw'uburaya biruko mu gihe oms yifuza ko mu bihumbi bibiri na mirongo itatu atabwandu bwa sida bwaba bukivuga ku isi ntibishoboka rwanda uburundi na afurika muri rusange bigejejehe guhangana n'iyo virusi ya sida utwo tubazo turi muri two tuza tugaruka ko ijya nino muri kino kiganiro muri isanga cuno munsi umutumire wacu nyamukuru ni madamu jeanne gapia amaze imyaka irenga mirongo itatu agenda na sida ariko gapia aracafatiriwe gato mu nama arimwo ngaho i kigali mu rwanda mu kurindira ko aza kuboneka turi kumwe na mugenzi wacu asumta kabuyi ariko arakurikiranira hagufi ivyo nama iriko irabera mu rwanda asumta amahoro ngaho mu rwanda
amahoro diane ego nuko iyo nama yitabiriwe na bande ni bande bayirimwo bikuru nyamukuru biriko birayivugirwamwo n'ivyaha
iyi nama rero yitabiriwe n'abantu benshi cyane barimo abarimu ba za kaminuza barimo abafasha b'abagore b'ibihugu bya afurika bamwe na bamwe barimo abashakashatsi barimo abayobozi mbese banyuranye ba afurika ni abantu bagera ku bihumbi icumi bari muri iyi nama y'i kigali hanyuma rero nk'uko wari ubivuze iby'ingenzi birimo abo bantu bose banyuranye barimo ku gusobanura uko mu bihugu byabo kurwanya sida bihagaze baravuga icyo buri gihugu kigerageza gukora reka nguhaye urugero nko mu rwanda mu rwanda minisiteri y'ubuzima ndetse na madamu jeannette kagame umufasha umukuru w'igihugu bari mu bantu bagiye batanga ibiganiro binyuranye bavuze rero ibikorwa kugira ngo u rwanda rugabanye virusi itera sida harimo cyane cyane iby'uko umuntu wese wanduye virusi itera sida mu rwanda rwanda ahita atangizwa imiti muzi ko mbere bavugaga ko umuntu agomba kubanza akagaragaza ko abasirikare batangiye kuba bakeya ubu rero ntabwo ari uko baragupima bagahita bagushyira ku miti ibyo ngibyo rero ni iby'ingenzi barimo kuvuga hanyuma nta nubwo barimo kuvuga kuri sida gusa baravuga no ku zindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ku munsi w'ejo bakaba baragarutse cyane kuri kanseri y'inkondo y'umura nayo iri mu bihangayikishije cyane cyane cyane abagore uravuze yuko harimo n'abafasha b'abakuru b'ibihugu umutumire wacu madamu jeanne gapia ari mu ba mbere batanguye gutinyuka kwemanga ko bagendana umugera wa sida mu burundi akanarwana intambara zitari nke zirimo kurondera ingena imiti y'abarwayi yinjizwa mu gihugu ciwe igihe cari muri ambargo tumurindire nawe nyine kuko ari muri iyo nama y'abafasha bakuru b'ibihugu bari ngaho muri kigali ariko asumta naho hari intambwe hari ico baba bavuga kigikomereye afurika nka oms iravuga ko yifuza kugera muri bibiri na mirongo itatu atabwandu ubushasha bwa sida buhari hari ikintu bavuga bati iki kiracadukomereye kugira ngo tuzoshobore gushika kuri iryo hangiro rya oms ata muntu umushasha yandura
yego hari icyo bavuze muri iyi nama cyane cyane ibirebana n'abantu batajya bipimisha ngo bamenye uko bahagaze abo barimo abantu bakora imibonano mpuzabitsina bahuje ibitsina ntabwo mu gihugu cyacu bikunze kuvugwa cyane ariko nabo abo bantu barahari n'ubwo batavugwa harimo abantu rero bakora none uburaya mwumvise n'abamo twaganiriye mu mwanya washize ntabwo batinya rwose ko sida ari indwara ikomeye cyane baravuga bati nubwo tugerageza kwirinda tukabwira abagabo ko bagomba gukoresha udukingirizo ariko hari abandi badatinyuka kubwira abo bakiriya babo b'abagabo ko udukingirizo ari ngombwa abo rero ngo banduza abantu benshi cyane bageze kuri mirongo ine na batatu ku ijana bandura akenshi bandura kubera ko baba bahuye n'abo bagore bicuruza hama bagasaba iki kuko nk'icivugo cino nama ba, mu gifaransa nabonye bavuga ngo l'afrique sans sida afurika itagira sida irimwo byinshi bihindagurika hakabamo politike zihindagurika kugira ngo ico kiza gishobore gutuza bobo hari ico basaba mm. amareta atandukanye nk'abari muri uwo murwi ubangamiwe kandi ukomeje kubangamira abandi
hari intego nk'uko wari ubivuze intego isi yihaye ndetse na afurika intego ivuga mirongo cyenda mirongo cyenda mirongo cyenda ni ukuvuga ngo ivuga ko ibihugu nyine byagombye kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri ni ukuvuga ngo mu kwezi kumwe kuri imbere abantu mirongo cyenda ku ijana bafite virusi itera sida barapimwe kuko bavuze muri iyi nama ko hari abantu benshi cyane baba bafite virusi itera sida ariko batarigeze bipimisha nanone iyo mirongo icyenda mirongo icyenda mirongo icyenda nanone mirongo icyenda ya kabiri mirongo icyenda ku ijana by'abafite virusi itera sida bagomba kuba bafite imiti bafata imiti icyo cyane navuga ko u rwanda ruvuga ko rwakigezeho ijana ku ijana kuko aba bantu mirongo icyenda na barindwi ku ijana bafite virusi itera sida mu rwanda bose babasha kugerwaho n'imiti mirongo icyenda ku ijana rero ya nyuma ni ukuvuga ngo bagomba kuba bafata imiti neza kugira ngo batabasha nyine agakoko kari mu maraso agakoko gatera sida kari mu maraso kabashe kuba kagabanuka ibyo rero nibyo na minisitiri w'ubuzima mu rwanda yagarutseho asaba abantu bafata imiti kwirinda kuyivanga n'ibindi bintu kutanywa ibiyobyabwenge kutanywa inzoga zisindisha kugira ngo ya miti igire ikimara mu mubiri wabo ikindi navuga barimo gukora kugira ngo izi ntego zigerweho nko mu rwanda ho ubu batangiye gufasha abantu kwipimisha gupima virusi itera sida umuntu akabyikorera iwe mu rugo atiriwe ajya kwa muganga ubu buryo bwo agakoresho bashyira mu kanwa hanyuma nyuma y'igihe runaka bagapima bakabona ko umuntu arwaye cyangwa atarwaye ariko nanone bakagusaba ko nyuma yo kubona igisubizo kuri ako gakoresho wakoresheje amacandwe washyize mu kanwa bisaba ko wagomba kujya kwa muganga kugira ngo nyine bakubwire n'ibindi birenzeho ako gakoresho rero bavugaga ko gashobora kuzagira akamaro kanini kuko kazatinyura na ba bandi batinya kujya kwa muganga kazatinyura nabo bose nyine kugira ngo abyikorere ari we mu rugo amenye ukuntu ahagaze hanyuma tugarutse ego hanyuma tugarutse kuri uyu mucega asumta w'abo bantu bavuga abo bari mu nama bakomeje kudoma ko urutoki ko aribo bari ko baratuma n'ico kiza haba ubwandu bushasha bakora ubuzi bw'uburaya baravugwa ko babitegwa n'iki ahanini
muri rusange usibye abo naganiriye nabo bo mu ntara y'amajyepfo kuko mwumvise mu kiganiro cya kare byagenze niho honyine numvise umuntu wambwiye ko akora uburaya atari uko ashonje ari uko gusa yumva ko agomba kubikora ariko abandi muri rusange bahuriza ku kintu cyitwa ubukene bakavuga ko nta kindi kintu babona cyabatunga usibye kwicuruza ni benshi niko bakunda kuvuga ati ntabwo twize nta kazi tugira nta masambu tugira nta miryango tugira niyo mpamvu usanga benshi abagore n'abakobwa bakora akazi k'uburaya babihuriza bakavuga bati niyo mpamvu twahisemo uyu murimo uvugana n'abari muri iyo nama urabona ko bazotandukana umenga izohera igenekerezo rya ndwi ubona ko ari abazotandukana bagize icyo bapfundika nka politike rusange izofasha gutuza icyo kibazo ku mugabane wa afurika
yewe harimo abantu ba- banyuranye kandi ba- ubona ba- bafite aho bagejeje ku byerekeranye n'icyorezo cya sida kandi harimo nanone n'ibihugu birimo kugenda bisobanura uko mm, buri gihugu kikatanga mm, navuga uko cyagerageje kwitwara kugira ngo iki kibazo kigabanuke nibaza ko buri gihugu kizagenda kigira ku kindi kuko nko mu rwanda hari ikintu bavuze cyane abandi nibaza ko babitora ibi bintu byerekeranye no kwifashisha abajyanama b'ubuzima abajyanama b'ubuzima ni abantu batuye muri buri mudugudu umudugudu ni agace gato cyane mu rwanda ku buryo ingo zose ziba ziziranye abo bajyanama rero b'ubuzima bashinzwe kumenya buri mugore wese wa- wa- wa- utwite mu mudugudu bakamukangurira aho agomba kujya kwipimisha inda iyo rero ugiye kwipimisha inda uhita banagupima virusi itera sida ni ukuvuga ngo icyo kintu cyo mu rwanda cyaragabanutse kuko nta mugore n'umwe ushobora ubu ngubu muri rusange hafi mirongo icyenda na kangahe ku ijana ntabwo nibuka imibare neza ushobora kubyara ataripimisha ngo amenye ko afite virusi itera sida cyangwa atayifite icyo gihe rero iyo basanze ayifite ni bya bindi bafasha umwa uwo mubyeyi kugira ngo abyare umwana muzima ibyo byaratangiye mu rwanda no mu masantere de sante bazi kubikora icyo rero ni nayo mpamvu mu rwanda bavuga yuko eh, virusi itera sida yagabanutse cyane kuko nta n'abana baki- bakivukana kubera icyo kintu cyo ku- kuba abagore bose baragiye kwa muganga Mm, asumta kabawi urakoze cyane rwose ubandanye ubikurikiranira hagufi zino nama gushika izohere uzotubwira uko biriko biragenda
n'abakozi cyane diane nuko rero ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kurindira yuko madamu jeanne gapia twari twatumiwe muri kino kiganiro nkumbure ahava aboneka inyuma yo kuva mu nama n'umubonano bari kumwe eh, uri kuhuza abafasha b'abakuru b'ibihugu bitabiriye iyo nama reka tuje ku mirongo ya telefone tubakire kugira ngo twumve ico mugona kuri kino kintu ca sida mwumvise ibiharuro uko vyifashe muri rusange miliyoni mirongo ibiri na zine Eh, nibo bagenda na sida bashoboye kumenyekana ko bagenda n'umugera wa sida mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani murantunga ni miliyoni mirongo itatu n'umunani muri izo miliyoni mirongo itatu n'umunani mirongo ibiri na zine nta miti yo gupfufahaza sida bashobora kuronka mu bihugu bitandukanye byifashe gute aho muri muri iyo nama abadomwe ko agatoke ko aribo bariko baratuma ubwandu bushasha buboneka harimo abakora ubuzi bw'ubura- bw'uburaya n'abandi bakundana bahuje ibitsina abakundana bahuje ibitsina kenshi ngo baratinya kuja kwipimisha kuko usanga ibihugu bitandukanye bitabemerera amategeko ataborohereza byifashe gute ni igikico kuko kugira ngo umugera wa sida utuze ntihagire ubwandu bushasha buhaba ijambo n'igwanyu nshuti bakunzi turahera kuri louis michel louis michel ikatse
muraho muraho turaho U- u- u- u- nawe ni impore
nanjye nari ngaho eh
Eh, mfite arya kuri sida bundi umubiri wawe ibibazo byinshi ni uko umwanya aba ari mutoya mm, ariko njyewe mfite ikibazo ki nabaza bu- iya- buriya buryo bwo ku bwo kwipima mhm, ariko ubundi umuntu mm.
arajya kwipima kubera iki abaganga barahari barakwakira nimporte ka- o- igihe cyose n'uko umuntu naho ubishakiye hose mm, kujya kwipimisha gu- kugira ngo ajye kwituma ubwe aho ntabwo bizicira igihugu imibare uti kubera iki mhm, uragenda kwa muganga bakagupima basanga urwaye bakaku- bakaguha inama basanga utarwaye bakaguha inama bityo bakamenya umubare w'abantu barwaye n'abatarwaye ni ukuvuga rero ngo uriya muntu udashaka kujya guhagararira muganga amupime akajya kwipima nasanga arwaye ntabwo azabibwira muganga mm.
uwo muntu ntabwo azamenyekana
wowe Icyo ni icya wowe ku bwawe uka mbere icya kabiri cyakugira ngo mbaze Mhm, nta kintu ibihugu bidakora mbega bazatanga imiti bazavura kuzageza ryari impamvu ari icyo kibazo ni uko hagati aha ntiyigeze kumva ko hari eh, u- urukingo rwa sida rwabonetse ndetse rwatangiye kugeragezwa mu bihugu bimwe ndetse hanavugwa ko kuri radiyo rwose hanavugwa ko nyuma y'urwo rukingo igihe gito nk'umwaka umwe nu- nu- n'umuti wa burundu wa sida uzaba wabonetse Ivyo vyo- maze ibyo byose bikaba birarangiye mbega bigeze he urakoze cyane wowe umpaye ijambo murakoze murakoze mugire amahwa meza aho ngaho muri amerika ego louis michel
we imbere ko ugenda ariko nu- nu- nuko hari utubazo tumwe tumwe ubajije twebwe tudashobora kurongera inyishu nk'abamenyesha amakuru kuko atari naco gi- ba- ba- atari naco gikorwa cacu kwishura kuri ivyo bibazo ariko iyo umutumire wacu niyaza turaza kumubaza mugabo vyifashe gute ngaho uba wewe umugera wa sida bawugendana bimeze gute baragabanutse hari kiriko kirakorwa amahimiriza yifashe gute
hari ikintu ngewe nkubwiye rwose mm.
ubundi sida yari yaramaze abantu Mm.
barapfaga buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi ariko kugeza none kugeza none rwose a- ubu umuti waboneka Mm.
ndetse no kugira ngo ugende uzamye ko ari umurwayi sida birakomeye rwose abantu bameze neza barafata imiti bara- ba- ba- ba- kugira ngo uzare ubundi kera imiti itari yaboneka wasangaga umuntu urwaye sida ari amagufa nibwo buryo twamenyagamo ariko ubu ngubu kugi- rwose bime- hano mu rwanda bimeze neza imiti iratangwa abantu nta kibazo gihari Nta- mbega n'uwo yakwica imyica kuko n'ubundi nu- nu- nu- n'uteye irwaye apfa hano n'ibizima rwose bimeze neza Mm, hanyuma kuri ako nako kaba hariho ako wavuze ngo uh, ivyo kwipima urabona hari ico bibangamira nko gutuma ibiharuro vy'abawugendana badashobora kumenyekana ariko baravuga yuko hariho n'abatinya kuja kwipimisha mbwa bamenya yuko bipima bonyene ugasanga biraboroheye baramenya uko vyifashe baratinyuka bakaja kwipimisha aho ubaye
njyewe nakubwira nk'umuntu w'imana yajya mirongo cyenda ku ijana ntabwo ndi muganga si njyewe ubakira ariko uko mbizi uko mbyumva bajya kwa muganga kwipimisha rwose akagenda ahagarara imbere ya muganga akamusuzuma yamusanga na sida akamuha inama yasanga adafite sida akamuha inama ndetse hano mu rwanda hari uburyo bwiza ahubwo nabwo muze kuza kubariza abaganga baramanukaga bakaza hano mu midugudu bakaza hano ku kigo cy'amashuri bakahicara abaturage bagahinyinyika bajya kwipimisha mm.
ubwo buryo rero bwarahagaze mbega kuki bakisi intege icyo gihe byaragendaga neza cyane rwose mu mudugudu iruhande rwawe wumvise ko baje gupima sida ni ukuvuga ngo wa wundi wa wundi ushaka kwipimisha wa wundi uti ariko ubundi sida ntabwo tukiyica ni indwara kimwe n'izindi urihisha se bizagende bite wa wundi ushaka kwipimisha yaragendaga akagenda bakamusuzuma hariya akabona igisubizo ariko nanone wa wundi nakubwiraga udashaka kumenyekana kubera impamvu ze bwite nawe ntabwo yajyagayo ni uwo nguwo rero uzajya gufata ka gakoresho agende yipime nasanga arwaye ngo ntazamenyekana bityo rero iyo mibare ahubwo y'abo bantu barwaye batazamenyekana izaba ihishe ntabwo umubare uri exact uzamenyekana kubera abo bantu bajya kwipima Urakoze.
bata- ba- ba- babura kwipima ntibagende ngo babisobanurire muganga urakoze Louis Urakoze Michel cyane.
ugira umunsi mwiza umujyanama igitoro cyiza muvandimwe urakoze cyane ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turiko turagaruka kuri ibi vyo kurwanya umugera wa sida igenekerezo rya mbere uko umwaka utashe mu kwa cumi na kabiri amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kurwanya sida mu rwanda mwumvise ko hakoraniye inama y'abahinga n'abandi batandukanye kugira ngo barabire hamwe icokorwa ko uwo mugera wa sida wotuzwa kw'isi burundu mu kurindira ko nimba biza gukunda madamu jeanne gapi yahejeje akanama arimwo ahari mu rwanda aza kuduha umwanya tukayaga turakomeza twakira amatelefone yanyu atandukanye ku yindi murongo hariko jean pierre jean pierre ikaze
yego mwiriwe neza diane aho washington yego turaho uherereye he
Eh, ngewe ndi gisagara mu majyepfo y'u rwanda Mhm, haravugwa amaki ngaho
Eh, hano nk'uko bisanzwe ndetse no mu gihugu hose ndetse no muri afurika nta kindi kiri kuvugwa cyane ni inama iteraniye i kigali Mhm.
Eh, gusa ngewe icyo nagira ngo uze kumbariza umutumirwa ntiyaboneka yego
Eh, ndetse wenda n'undi wese uteze amatwi ijwi rya amerika ndetse na bamwe na bamwe bashinzwe ibingibi mu buzima batwumva nabo badufasha Mhm,
yewe hari ikintu ndi kubona mu rubyiruko mhm.
ngira ngo rwose abahanga babishinzwe babikurikiranira hafi bazajya badufasha mu by'ukuri nka hano mu rwanda urasanga ubukangurambaga ni buke cyane Mhm.
mbese hari nk'ukuntu bajyaga bamanika ibyapa ahantu hose bagaragaza uburyo ki sida i- i- i- eh, ishobora kwirindwa ariko ubu ngubu muri iyi minsi byarahagaze ibyo byapa ntabikiriho ndetse mbega ngewe ntabwo natinya kubivuga ubukangurambaga bwaragabanutse mbere byari hejuru ariko ubu ngubu biri kugenda bigabanuka noneho rero by'umwihariko ngewe icyo ashaka kugarukaho ni urubyiruko hari kwigishwa ubukangurambaga bwo kwirinda sida ariko wahura n'urubyiruko mwaganira ugasanga ntabwo bagitinya sida ahubwo baratinya inda noneho ugasanga umuntu muraganira yakubwiye ati ngewe aho kugira ngo aho kugira ngo nirinde sida ngewe nzirinda inda akagenda muri farumasi akagura iyo miti imurinda gusama ariko ugasanga mu buryo bwo kwirinda sida nta kintu bimubwiye rwose mu by'ukuri icyo kibazo kiragaragara aho uganira n'umuntu akakubwira ati ngeweho kugira ngo ntinye sida nzatinya inda icyo kintu rwose badufashe n'umutumirwa wabashije kuba hari icyo yadufasha badufashe kuko n'inda nazo zitateganyijwe nazo ziraduhangayikishije ariko mubabarire gutandukira kuko bitagendanye n'iyo ngingo ariko nacyo ni ikibazo gikomeye cyane birajyanirana none ga jean Pierre wowe ukiyumvira yuko icyo wita ukutagitinya sida mu rwaruka bagatinya inda gusumba sida wibaza yuko biba bifitanye isano n'icyo kintu uvuze ati kera wararengana ukabona ibyapa byanditse ko icyo bwiza gukora ingene wirinda n'iki hari isano wibaza biba bifitaniye
birabifitanye cyane kubera ko wenda nubwo natanze urugero ku byapa bamanikaga bigaragaza uburyo wakwirinda sida ngewe naratemberaga no mu mashuri
you have eighty six dollars eighteen
muhinga bw'ibyuma turabasaba baze kumu tugarukanira nimba biza gukunda ariko mu kurindira reka dufate niyo nzima niyo nzima ikaze
ngaha nahageze igihe kibazo cyane nagira mbaze mu gihugu cyane muri afurika cyane ku isi yose iyo hadutse n'indwara y'ibyuririzi cyane ibiza abahinga mu byo gutora imiti yayo barakorakorana bakarondera imiti yayo ubwasinzi ko twizeza neza ko bazaba badutorera umuti wo mu gihe hasi
ego niyo nzima ariko sinzi ko mvise ko gushika ino saa tanu tumire turaronka mugabo mu kurindira utwo tubazo turaza turadushiraho tutwandika tuzotubaza nkumbure ariko wowe uri hehe
ndi mu ntara ya bujumbura niyo mpagaze ico kibazo ca sida cifashe gute ngahe bujumbura
ahe bujumbura ahangeze amaso gihe ngo nomenga bakikana ifata nk'utare baba bambaye nka bahariya igisanzwe gusa ntibaruka rimwe na rimwe ubundi ko kidashaje gitinya gashaka nk'abakobwa kugira ngo ikindi inyumba yonyine ntazi neza uvuga ko batagitinya
ntagerageza ko batagitinya kuko umubwiye ko hagati y'inda na sida yumva ko atinya inda yonyine
hanyuma amahimiriza hariho jean Pierre ahari mu rwanda ko hatubwira ati bisa nk'uko umenya n'amahimiriza yaragabanutse urabye warabona ibicapo ariko ubu nta bicapo bikiboneka naho ngaho uburundi niko bimeze bujumbura
rimwe na rimwe mbona ari uko ari ibintu ukuntu tubikora kose ni umunyeshuri ageze ahantu nko ku ishuri ariko kandi yerekeye ibyaje nyine tukajyamo tukayabyerekeye sida nyine kuko nk'ahantu usanga hatuma ikiganiro n'ikoraniro ry'abageni ngo twagira n'ubuzeyi aribona ariko
hama ukabona ko hokorwa iki kugira ngo hagire ico novuga ngo kwa gutinya kugaruke mu bantu
gutinya gushobora kwandurirwa kugira abazira nyine simbona ukuntu byohinduka twere kuko abantu ubu bayifata nk'ibisanzwe yarose imipaka y'inwa ati jewe yose uburyo ndaho nkabona amaze na kabiri ntangurane ni usanga rero n'ibyo yabigiyemwo umva adafite no gutinya na gatoya
urakoze jean niyo nzima abwira umunsi mwiza ngaha mu burundi
mugire ibihe byiza namwe ku isi rya amerika turabanyotewe i burundi kubumva neza nasha natwe turanyotewe kuza turaronka amakuru tunabashikiza biciye kuri fm ngira ngo bizokunda mbwa mu kurindira muraza murayaturungikira yo muba mufise
muheza gigoyiyo urakoze cyane ego jean pierre aragarutse ku murongo wa telefone kuko agatelefone kari kaduciriyemo jean pierre urakoze kugaruka
You have $85.
jean pierre uratwumva jean pierre arasuye kugenda octave we turi kumwe
turi kumwe mwaramutse yego twaramutse uherereye he ndi ayowa ayowa nuko wumvise ibyo turi ko turaganira kuno munsi mu kurindira ko umutumira ashika karame ndahita ntera ku kabazo nabajije ushize umutumirwa naboneka atubwire imibare bavuga ko mu rwanda ubwandu buri kuri gatatu ku ijana ni gatatu k'abaturage bose ni icyo baba bashaka kuvuga usibye ko jean gapiya twabatumiriye atari ku rwego rwo mu rwanda nibyo ari ku rwego mpuzamakungu kuko niyo anss yashinze iri ko ku bihugu bitandukanye kandi hariho n'ibikorwa akora ku mugabane wa afurika muri iyo anss sinzi ko ako kabazo kaza kuba akiwe mbwa tuzogerageza tukubarize abo mu gihugu cy'u rwanda bo byega
murakoze cyane reka mvuge utuntu tubiri kamwe umuntu telefone avuye mu kindi gihugu cyangwa abaza ku byerekeranye no gupima no kwita ku banduye no gufata ingamba zo kutanduza aho mu rwanda byihorere kuko mu rwanda ndakubwiza ukuri ingamba zafashwe nge mbona ari nziza cyane cyane ku byerekeranye no gupima hari abavuga ngo ngo bashaka aho kubikirwa ibanga gupimwa biba mu ibanga harasabwa ubushake gusa kandi leta nayo bayibabarire ntabwo izatanga uburyo hanyuma ngo inategeka abantu kubikora ibyo yakoze nge ku rwego rw'igihugu cyacu mbona nge bihagije natanga urugero hari igihugu duturanye narimo wenda sinyivuga ariko icyo ni ikibazo kubona ahantu wipimisha na hano naragerageje ntiwenda najya ahantu runaka bati dogita niwe komfaminga ko ugomba gupimwa bakampa apoyitimenti ya nyuma like two weeks cyangwa n'ukwezi ndangije ndavuga nti mu rwanda baragerageje noneho icyo nashakaga kuvuga nubwo bagerageje kugupima no ku guhagarika kwanduzanya ariko reka njye ku kibazo cya jean Pierre yaravuze ku byerekeranye n'abana batagitinya sida ahubwo batinya inda hari icyo leta ikora kugira ngo irwanye kwandura sida ubwandu bushyashya ariko ndacyavuga ko ntacyo bakora kugira ngo barwanye ubusambanyi hari ikibazo mubyeyi twari kumwe ubushize yavuze ati ingamba zose turababwira tuti kwirinda sida kwa mbere ni ukwifata noneho bakavuga ngo uwo binaniye ngo agakoresha agakingirizo ariko hari ijambo rivuga ngo uwo binaniye icyo gihe hari uburyo ushobora kuvuga ikintu ukaba wabwira umujura ngo si byiza kwiba ngo ariko ntuburare noneho kuko hari nk'ikintu nkunda kuvuga kigezweho mu rwanda cyitwa ngo ihohotera rishingiye ku gitsina noneho ugasanga nk'umwana watewe inda cyangwa wenda wandujwe sida cyangwa wasambanijwe ibyitwa ku ngufu ugasanga uruhare rwose cyangwa barushyize ku wabikoze ariko we wabikorewe nta kantu na gato ubona bamubaraho bihano tuvugisha ukuri umuntu yazindutse abeshya ababyeyi be ngo agiye ku ishuri cyangwa agiye gusenga kandi agiye kuri gahunda n'umugabo ungana na se noneho nagiriraho ingorane wa mugabo bamutere kuwa kajwiga ariko umwana ntagire ikintu na kimwe abwirwa
none ga octave wowe ukabona kuko ukabona yuko bari bakwiye kuvuga ati ihangane ibyo kuvuga ngo wihangane canke iyo canke ikahava burundu
ni ukuvuga ngo hari uburyo bwashyizweho ku mashuri bwo kutirukana umwana watwaye inda nibyo nk'uko kera byagendaga akirukanwa ngo habagaho n'iretire bitaga sirikirere narabyumvaga ngo ntihazagira ahandi abone ikigo ibyo ntibyari byo ariko ashobora guhanwa akaba nka sipendidi wenda umwaka umwe hanyuma abandi bamusiga akabona iryo somo n'umuri inyuma akavuga ati bya bintu ntabwo ari byiza ntabwo kuko impamvu abana usanga hari nk'ikintu piyeri yavuze ngo nta bukangurambaga ngewe ubukangurambaga ndabwemera buriho ariko uba usanga n'abatanga ibyo biganiro aho kugira ngo umwana amare kumva ibyo biganiro yatinye gusambana ahubwo usanga bibashyushya kuruta uko bari bari wewe rero ukabona ko byogenda gute kuko muremeranya n'abatari bake bari kuvuga muri kino kiganiro ko benshi batinya inda ntibagitinya sida niko muri ko murabyivugira hokogwa iki ku rwego rw'igihugu ibihugu bitandukanye akarere afurika imigabane yose kugira ngo ico mwise gufata minenegwa ico kibazo kiranduranwe n'imitsi urakoze kumbaza icyo kibazo ndagira ngo abategetsi b'iwacu bambabarire bareke guterura ibintu byaha iyo mvuga mu bihugu byateye imbere babitware n'iwacu kuko iwacu hari amabwiriza byanze bikunze agomba kugendana n'umuco wacu barafata umuco wacu bakawushyira ku ruhande wa wundi twita kirazira ngewe ntekereza ko abarimu basubizwa uburenganzira bwo guhana abana
abarimu bo mu wa kangahe abarimu kuva muri pirimeri simvuze kubakubita kwa kundi ariko niba hari ibindi bihano abarimu batanga babitanga yaba ari muri pirimeri na segonderi noneho kuko n'umwana w'umukobwa wagizweho ingorane z'ibyo ngibyo ni urugero yitwaye nabi tuvuge ngo yitwaye nabi kuko bose ntibafatwa ku ngufu hagira ikintu kigaragara ko yahanwe cyangwa n'ikigo gikoresha n'inama kiti wenda ntacyo tumutwaye ariko ibyabaye byatubabaje banamwitonde bihita bavuga bati ahariya munyura hari ibigabo bibafata biriya bigabo mu byirinde no babwire naho bafata ingamba dukome urusyo dukome n'ingasire naho ubundi rwose ya leta yo ndaguma nyishima ku byerekeye ngenda kubwiza ukuri mu rwanda ubu umuntu ufite ubwandu uretse ingorane yagira wenda yifite ubushobozi buke ntarye neza cyangwa agakora imirimo ivunanye ariko nk'ushobora kurya neza arayisazana rwose kubera uburyo bwo kubona imiti buroroshye no kwipimisha byo ndabihamya biroroshye ariko bafate n'ingamba kuri abo bana bari gukunda ubusambanyi kurenza uko umuntu yatekereza
hama abo bana nabo akagohe buvunirwa ni akahe
akagohe ubwo ni akajambo icyo bahanura kuko urumva ko birabagaruka ko nubwo leta yokora ababyeyi bagakora abigisha bagakora nk'uko bisabye nabo barinda kubigiramo uruhara
abana icyo nababwira hari umugani mu kinyarwanda uvuga ngo umusore ngo umuhana avayo ni ukuvuga ngo bo ntabwo byoroshye kubwira umusore cyangwa se urwaruka rw'iyi minsi ariko ndababwira ko ubuzima ari ubwabo kuko niyo mwarimu atavuga cyangwa umubyeyi ngo avuge byanze bikunze ingaruka niwe zizageraho kuko hari ibintu bitiranya n'ubu iyo bakuretse ngo ukomeze kwiga wenda warabyaye ni urugero urigukarangiza ariko ni ubusembwa sitiri ni ubusembwa ntabwo ababikoze bambabarire ntabwo mbanyega biba byabayeho mu buzima ariko utarabikora yihangane kuko tuvuge nk'abasore iyo bagiye gushaka ndakubwiza ukuri ijisho riba ku mukobwa utarabyaye kuruta uwabyaye urumva sitiri aracyafite ingaruka z'ibyo yanyuzemo bihangane igihe cyabo kizaza nabo bakora ibyo bashaka gukora ariko barebe imbere habo hazaza kandi hazaba heza nibabitegura octave urakoze cyane ngaho muri ayowa ugira umunsi mwiza murakoze namwe yego ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turase na bizimana ku yundi murongo wa telefone bizimana ikaze
yego ndabaramukije ku ijwi ry'amerika uherereye hega bizima
yewe mberereye tanzania tanzania amajari
hano karagwe
amaja hehe nashaka mperereye karagwe mu rushaka mu wilaya ya karagwe mu mujyi wo mu rushaka
hegereye amakambi y'impunzi z'abarundi ngaho
oya umupakani na uganda ni karibu ni hafi y'umupaka wa uganda
duga ku ijambo ariko nta mpunzi zihari duga ku ijambo rero ariko njye nashaka mvuge ku cyerekeranye na na sida ahubwo nindeba kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ni ibiti bizoba byiyongereye kuko aho kwiyongera aho kugabanuka ahubwo bizokwiyongera kuko byendebera nk'aho ndi no tanzaniya asanga abantu benshi ahubwo ntibatinya sida ahubwo batinya nko gutwara inda gusa ku buryo ku buryo ndeba kuko n'ubutegetsi ndeba na leta ntusanga zitabishyiramo ingufu cyane kuko zikwiye kubishyiramo ingufu cyane kabisa niho mbona byozogabanuka uvuze ngo atanga uvubashamo ushaka kuvuga iki ni hehe bijajara
kuko kuko ino ndeba kuko ino hari uburaya yaba umukecuru yaba umwana yaba umuntu bose kabisa yaba abagabo baho n'uburaya gusa ndeba nka leta ntusanga umuntu uza nk'akabare nahiga adahize umuntu w'umukobwa ntashobora kuguza n'iyo bare yiwe kandi ntusanga ari ibintu by'ubumaraya gusa ino kabisa nindeba na leta zirabishyiramo n'intege nkeya kugira sida ziyongere kabisa ahubwo notera nk'akamu nka leta ko nazo zobishyiramo ingufu bagatanga n'inyigisho kandi bagatanga ibihano bikomeye kabisa kugira bazi barapunguza kabisa yego icyiyumviro nari ifise ndara kabisa turabakunda cyane turabumva hano ku isi rya amerika turabumva ino karagwe urakoze cyane muze mura yego murakoze cyane namwe muze muratwibuka mutwakura urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho karagwe muri tanzania
yego namwe
turase fidele ku yindi murongo wa telefone fidele ikaze
murakoze cyane yego uherereye hega fidele
mperereye mu mujyi wa kigali mu rwanda haravugwa iyo nama iri irabera ngaho mu mujyi wa kigali mu rwanda ijambo ni rwawe rero twabigarutse ko ku buryo burambuye icyo mwibaza kuri kino kibazo cy'ubwandu bwa sida mu bice bitandukanye
nibyo ubwandu bwa sida buracyari ikibazo niko mbitekereza ntiburagera ku kigereranyo cyo kugabanuka ku buryo bwihuse urebye na hano iwacu mu rwanda ubona ko imibare mbona batangaza tumaze imyaka igera nko muri itanu bavuga ko tukiri kuri hafi gatatu n'ibice ku ijana urumva ko wenda avuga ko bitazamutse ariko ntibyanagabanutse cyane ubwo bivuga ko bisaba gukomeza gufata ingamba nyinshi zituma koko ubwandu bwa sida buhagarara ariko njyewe mfite ikibazo niba ari ikibazo niba ari igitekerezo uburyo bufatwa mu ngamba za mbere zishobora no gutuma nyine cya cyorezo cya sida kukirwanya bishoboka harimo no kwipimisha kugira ngo abantu bamenye aho bahagaze muri izo ngamba hano iwacu harimo izijyanye no kuba abantu bashobora no kwipima bari mu ngo utuntu nabonye bakoresha nakabonye umuntu umwe agafite ambwira ko tuba muri farumasi nanjye sinari mbizi ariko nagize impungenge kuva nabona utwo tuntu ko umuntu ashobora kwipima cyangwa ubwo bukangurambaga butangiye gutangirwa murabizi ko sida n'izindi ndwara nyinshi z'ibyorezo kandi nyinshi zidakira kumenya ko uzirwaye biragora kubyumva byonyine biragora ndibuka impamvu byanteye impungenge ndibuka turi rimwe nagiye bakivuga ibintu byo kwikebesha nagiye kwikebesha ibi byo bita kwisiramuza niko bakunze kubyita hano iwacu abantu twari twicaranye hari umugabo umwe ni umusore yari umusore twari twicaranye bavuze ko tubanza kujya kwipimisha yari imbere yanjye turi bukurikirane aricuma undi ugiye hagoma yicuma kuvuga ko noneho ngarutse ko twategerezaga ibisubizo kugira ngo baze gutangira kudushyira kuri gahunda yo kudukeba byaramunaniye byaramunaniye kwaja kwipimisha
kwipimisha byonyine yarinze agenda abaganga batamenya ikibazo yagize uretse ko ngira ngo bashobora kuba wenda baramuganirije kuko nyuma baje bavuga ko bazamuganiriza noneho mbwira umuntu uri mu rugo aripimye amenye ko afite ubwandu tuvuge ko ubwo buryo buteye imbere kuko umuntu abimenya yifata ati ko ari wenyine ko ari ibanga rye ko nta wundi muntu babiganiriye kandi abaganga ko bafite uburyo bahuguwe bwo kandi bijyanye n'ubumenyi bwabo bwo gufasha umuntu kwiyakira hanyuma icyo ni kimwe aho harimo imbogamizi z'uburyo abantu benshi bashobora kugira ibibazo bya depression bishingiye ku kumenya uko bahagaze ariko batateguwe icya kabiri hari uburyo bwo kutamenya imibare imibare leta ntimenye imibare ubwo ntinamenye n'ingamba yafata kuko imibare niyo ituma leta zifata ingamba zo kurwanya icyo cyorezo cya sida iyo mibare ko uwipimye yasanga ari muzima yasanga atari muzima ko nta rupapuro yuzuza ngo arushyire muri leta cyangwa mu kigo nderabuzima runaka kimwegereye cyangwa agihe umujyanama w'ubuzima umwegereye iyo mibare leta imenyetse icya gatatu ari nacyo gikomeye ni ukuvuga ngo aramutse asanze noneho yaranduye no kwiyakira wenda bikagenda nabi akagira iyo depression ikibazo ni ukuvuga ngo ese akomeza kuko akomeza kwanduza ashobora ntashobora kugenda ngo afate imiti kuko numva yuko abafata imiti ngo babanza kujya mu mashyirahamwe kuko bari mu mashyirahamwe mu bice bitandukanye yajya mu ishyirahamwe ate kandi yaratinye kwipimisha mu buryo bw'ibanga bukorwa n'abaganga tuzi ibyo bintu mbona ko leta ikwiriye kongera ikabisuzuma neza ku buryo nimba naguze akantu ni igitekerezo nsorezaho mwari nimba naguze iyo tesite
ako kwipima
muri farumasi noneho farumasi igahabwa uburyo ko uguze iyo tesite nibura hari aderesi basigarana hanyuma basi we akaba ashobora kugira agace gatoya niba ari n'agapapuro bamuha niba ari agaki wenda ubwo bwawe uburyo bwo kudesantarariza niba mu bigo nderabuzima santire do sante bidakora cyane nibura farumasi kuko mbona abantu bashobora kuba bagirira farumasi icyizere iyo ugiye kugura imiti ubona ko abantu bashobora kuba bafite icyizere umufarumasiye ni igitekerezo bazagisuzuma bakareba niba mu rwego rw'ubuzima ntacyo byakwangiza noneho nibura akagira uwo uwo asanze yaranduye nibura akagira n'ukuntu yatangira imiti kuko kubyibwiriza yasanze arwaye nako yaranduye mbona ko bigoye kandi byashobora byakomeza gutera ikibazo ku buryo bwo kubikumira cyangwa se kubirwanya mu buryo bw'imibare urakoze cyane rwose fidela ngira ngo icyumviro cyawe abo cega baracumvise ni ahanini ni intererano utanze yego murakoze cyane yego yego nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika n'ikiganiro muri isanga dusaba imbabazi kuko murabona ko hasigaye iminota cumi n'umunani umutumire wacu jean gapiya ntaza gushobora kuboneka inama yamufatiriye yabaye ndende ariko tuzogerageza twongere dusubire tumurondere kandi aze muganire utubazo twari twamuteguriye n'utwo mwari mumufitiye mutubike ntaho tuzoja tuzomubandanya tumurondera hama aze abidusigurire jean pierre haragarutse ku murongo wa telefone jean pierre
yego ndabumva neza wari ugiye rero uri kuravuga ngo hariho gufata minenegwa ibintu bimwe bimwe ukanatanga n'ico bibaza cokogwa wavuze yuko amahimiriza asa nayagabanutse cyane kuko utakibona aho vyanditse hatandukanye
yego murakoze cyane nari nigaruka ko hano ubukangurambaga bwagabanutse yewe rwose ndabigarukaho mbishimangira wenda nabo tutemeranywa bihangane wenda babitekereje neza wasanga ari byo yewe ndaguha urugero ruto cyane rwumvikana yewe nakoze mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u rwanda i butare rwose wasangaga nko muri kuko yewe natangiye kuhakora nko muri bibiri na kane gutyo rwose wasangaga mu madushe mu matuwareti wasangaga hari ahantu hari utubogisi harimo udukingirizo mu by'ukuri ndetse no mu mashuri no mu mashuri amwe amwe wenda y'abigenga ariko akomakomeye wasangaga ibyo bintu bihari ariko ubu ngubu ukoze ubushakashatsi ibyo bintu nta na hamwe bikiri mu by'ukuri ngewe mbona ikibazo kiri gutera sida kwiyongera ubukangurambaga buri hasi rwose n'abatabyemera babyemere kubera yuko urundi rugero ngo wenda ugiye nko kugura agakingirizo mu buryo bwo kwirinda sida nko muri butike wenda n'uburyo wenda urasangayo umuntu ucuruza n'ubucuruzi nta gakingirizo icyo gusubiza arakubwira ati wowe mwana wo kwa runaka nzi n'izi ati igiye gukora njye ati sigaho nta mahano numbwira gutyo ukambwira nabi wenda uzasanga ngewe numvaga mbishaka mbishaka cyane numva aribyo byangiyemo ariko nkumva mfite umutima wo kwirinda ariko numbwira gutyo nkajya n'ahakandi bakambwira gutyo cya gikorwa nzagikora nta gakingirizo nkoresheje icyo kigaragaza ko ubukangurambaga buracyari hasi hanyuma hanyuma ga jean pierre kubibaza naho yuko ngo uku kubyorosha bababwira ati byanse ko mwihangana hariho agakingirizo muragakoresha cyangwa hari ikindi ko aribyo byo baba bica bituma abantu babijamo gusumba uko bari bari muri ko muvuga ko urwaruka ari urwo rudomwa ku rutoki byo byo bivuga kwiga
ni ukuvuga ngo icyo mbivugaho urubyiruko narwo rwagakwiye kumva ko kubyishoramo atari wo muti w'ibibazo ariko noneho mbere na mbere ubukangurambaga kuko buriya kuko buriya ntabwo ndaguha urundi rugero hano mu rwanda wagiye ubona ukuntu nk'abantu babaswe n'ibiyobyabwenge bagiye babafata bakabaguriza hamwe bakabajyana mu bigo ngororamuco yewe nasabaga amahanga umuntu wese waba anyumva nasabaga amahanga kugira ngo bano bantu bakora uburaya babigize umwuga bazi kuzamo kuko barahari ni benshi cyane ngira ngo birazwi si ngombwa gutanga ingero z'aho bikorerwa bare babafata babahurize hamwe nabo babajyane nk'ahantu mu kigo ngororamuco ndetse ibyo ngibyo nabyo byatuma icyuho kigabanuka kuko imbere byavugiwe n'ubwo leta yagiye ubukangurambaga bugabanuka ndetse nuko baba badashaka kubivuga nuko babona ko ikibazo cyarenze intera y'imyumvire abantu ntabwo bari kubyumva neza
hanyuma hanyuma ku bwawe kugira ngo isi igere mu bihumbi bibiri na mirongo itatu atabwandu ubushasha bwa sida buhari keretse abari bayifise kuva kera bizoshoboka nimba byoshoboka n'igiki gikwiye gukorwa
ni ukuvuga ngo igikwiye gukorwa ni ukuvuga ngo mbere na mbere birashoboka biragoye ariko birashoboka igikwiye gukorwa ni ukuvuga ngo nibihere no mu nzego zo hasi ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu hari ikintu kiri imidugudu wenda n'inama inama z'abaturage bake cyane n'ijana bahurira ahantu hamwe mu by'ukuri uzajya nko muri iyo nteko y'inama umuyobozi atanga ikiganiro w'abayobozi bo hasi atanga ikiganiro cy'ibibazo bivugwa mu baturage hagati yabo ariko inama izarangira ntawe uvuze uti rubyiruko muri hano mwirinde mwirinde agakoko gatera sida iki kibazo kirahangayikishije nta muyobozi n'umwe ngewe ahantu nabashije kujya mu nama urarangiza inama ngo arenzeho iryo jambo mu by'ukuri bihere mu nzego zo hasi zigishwe mu nsengero padiri azaza asoma ivangira ariko sindumva ahantu azasoza ivangira cyangwa misa avuze uti rubyiruko muri hano ariko mwirinde aho hose bikorwe
no mu manama ataba yerekeye ibya sida amanama yose aba baze baributsa ko sida ikihari
ni ukuvuga ngo kuko sida ni indwara ihangayikishije isi ni ukuvuga ngo nibura babishyiremo mu bukangurambaga kuko ni urugero ngewe ejo nzabyara nawe warabyaye nta muntu utazabyara nta muntu utazahura n'igishuko ni ukuvuga ngo ahantu hose habereye inama y'abantu nibura irengeje umubare w'abantu batanu nibura hasanzwe havugwa ngo mwirinde sida kuko nk'ubu ngubu urebye nka hano mu bihugu by'akarere ubu nta kindi bari kuvuga ni ebora gusa ngo mwirinde ebora
ariko mu by'ukuri ntabwo bari kureba ko sida iri kurimbura abantu abo bose bari kuvuga ngo ngo sida ngo urayibana ngo ngo ukabaho ngo igihe kirekire ngo ibyo ndabyemera ariko buriya umubajije uburyo aba yiyumva niwe wakubwira uburyo aba ababaye mu by'ukuri buriya abantu tugendana byinshi mu mitima tutabasha kuvuga ariko buriya nubwo umubona kumubiri anezerewe imbere abashyira abafite intimba abareba isi iri kumusiga we we nubwo yavuze ati mfite ibyiza byo kubaho ariko mu by'ukuri ntabwo ari ijana ku ijana urakoze cyane urakoze cyane ugira umunsi mwiza yego murakoze cyane yego ndayishimiye ikaze kandi utwihanganiye ko twagutebeje ku murongo wa telefone
amahoro uherereye hega ndaye
ingozi ingozi haravugwa amakinga y'ingozi mu buraruko bw'uburundi
ingozi hameze neza cyane rwose ubu harameze neza duga ku ijambo rero
nari nakurikiranye ikiganiro mwariko muravuga kijanye n'inama ibera i kigali kijanye n'ivy'ukuntu bogwanya sida ariko sida nka jewe nk'iyo ndabirebye ndabona ahubwo aho kugira ngo tuyigwanye ndabona ahubwo umenga turayiha indaro cyane rwose gute mbona umenga tuyiha ikibanza cyane rwose kuko nkatwe nko mu burundi urabona nk'umu nkuriya mutambukanyi w'umukuru w'igihugu yari yagerageje gushyiramo imbaraga nyinshi cyane z'ukuntu ikiza cya sida gishobora kugabanuka ariko ubu hari itangazo twumvise ryavuye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu iryo tangazo twari tuzi ubwo ko ari itangazo rishobora kuza riduhumuriza cyangwa ridukangurira ukuntu dushobora kuba twakwipimisha kugira tumenye urugero twoba tugezeko nk'ubwo bwandu bwa sida ariko siko byagenze kuko iryo tangazo ryaje rivuga yuko ata muntu ashobora kuzosubira kugenda kwipimisha nk'uko wagenda kwipimisha sida uri wenyine dufate uri nk'umusore cyangwa nk'umugabo cyangwa umumama cyangwa umukobwa uri umwe wenyine ntushobora kugenda kwipimisha ntibikunda babanza kugupimisha amaso bakaraba ko ubanga usa nk'uwo bafise ibyo bimenyetso bari barabivuze bavuga ko ngo uburyo butwagwa mu gupima abantu ari bwinshi cyane nta muhinga n'umwe afise ubwenge bwo kuba yakurebesha amaso ko urwaye nyakubaha mu munyamakuru ibyo turabizi twese turafise amaso kandi tuba twiga byose turabona uburyo bishobora gucamo ni ukuvuga rero nk'aho urabona yuko umuntu aba yemerewe kwipimisha ari nk'ujya muntu dufate nk'umusore n'inkumi barashimanye bashaka nko kubaka urugo abo barashobora kwipimisha kandi n'abantu basanzwe babana mu nzu barashobora kwipimisha ariko urumva kuri wewe uri wenyine basore basore ntibashobora kwipimisha none ko dusanzwe tuzi ko abantu benshi bashobora kwandura ako gakoko ka sida ko tuzi ijana ku ijana rwoba ari nk'uru nk'urwaruka nirwaba rugwaruka ukaba wumva batashobora kwemera gupima urwo rwaruka wumva bari ko baragwanya iyo sida cyangwa urumva ushyitse mu bitekerezo umuntu uwo ari we wese ashyitse mu bitekerezo byiwe yokumva ko atari ukuyigwanya ahubwo ari ukuyiha indaro hanyuma ga hanyuma ga ndayishimiye hagakorwa iki ku bwawe
ikwiye gukorwa ikwiye gukorwa ahubwo hari hakwiye kuba isasuma kujya kuntu bakora inshansho hari inshansho zijanye n'ibintu bya inshansho zitandukanye hari inshansho ziba zerekeye nk'abantu bose hari hakwiye kuba rero urusasuma rw'abantu bose buri umwe wese akagenda akagenda kwipimisha ahantu kandi bakamuhamagara ku izina ryiwe niho bociye bamenya nk'urugero sida yoba igeze ko mu burundi baramaze kubapima bose kuko nk'ibyo byose bavuga ngo barapima hariho nk'ibice bimwe bimwe bishobora kuba birimo izo ndwara mugabo batigera batwarayo n'inyigisho urakoze cyane
nko mu mashuri urabona nta nyigisho batwarayo mu magereza mu mabohero urabona ko atanyigisho nk'izo zigera ziberayo nta n'umuntu n'umwe yigera abivuga ko nko mu bantu bari muri bene ibyo bibanza kandi acuzi ko ari ibibanza biba birimwo bene izo ndwara zikomakomeye cyane rwose urumva rero kugira ngo tuzabigwanye ahubwo bizokwiyongera baravuga ngo mu bihumbi bibiri na mirongo itatu ko atabwa n'ubufasha bwaba buhari ahubwo bisaba ko batabigwanije hakiri kare iyo myaka y'ibihumbi bibiri na mirongo itatu abantu bazaba barwaye sida nko ku kuntu nanjye nabikonoreye ndabona ko tuzaba tugeze nko ku bice mirongo irindwi na gatanu ku ijana by'abantu barwaye sida bitewe n'uburyo urwaruka ariko rwije mu gihugu murakoze urakoze cyane ndayishimiye kuri ibyo byiyumviro byawe bibwirwa benshi bikumva bene byo
urakoze yego ngabo nawe uratwumva pascal ngabo we yamaze kugenda pascal wowe uratwumva
ndabumva cyane rwose uherereye hega pasiga
ndi bujumbura nduga ku ijambo yego
njye icyo mbona ikintu cya mbere nko mu burundi gitera sida cyane nicyerekeye ubukene nk'uko urwaruka rw'isi ntawe dusanga rufise usanga rwicaye ku marigara ni ab'abakobwa b'abahungu rero icyo gihe hagiye nk'umuntu aba afite nk'amahera bakabona abahaye nk'uduhera dukeya ntibashobora kutwihanganira kubera baba babayeho nabi ntibaba bashobora kugura kuba bafite amahera bashobora kugura impunzu bashobora kwifashamo rero icya mbere cyiza bagerageza bakarondera ukuntu bafasha nk'urwaruka kugira ruve muri ubwo bukene bashobore babigisha ukuntu bashobora kwisununura mu tuntu bashobora gukora ahandi bagaca bashobora bakarondera ubundi buryo bushobora kugenda kubyigisha mu mashuri guhera mbere cyane bo bihera no mu mashuri matoya za pirimere kuzuka na segonderi bagashyiraho icyigwa cyerekeye kwirinda sida bagaca bashobora no ku
banza uduge ku ijambo uti bagaca bashobora
bagaca bashobora no kurondera ukuntu bushobora no guca bafasha nyine abantu bayirwaye ku buryo nabona bubaha impanuro y'uko boreka kugenda barayanduza abandi kubera hariho umuntu ayirwaye avuga ati nta kundi jeho ariko n'amaze kwandura reka nanduza abandi kubera wumva amaze kuyirwara nta hari aba bayanduza arashaka kugenda arayanduza abana abakuze bakajyanira bose bagatanga inyigisho hanyuma nk'umurundi cyane cyane twoshimye hariho nk'abantu bagerageje nko kwitanga bakagerageza nyine bagafasha mugabo naho bikigoye ndabona yuko intambwe ziratera imbere bagaca bakaraba rero hari ikindi kintu nacyo ni mu burundi kishe cyane hariho ubuhoteri ushobora gusanga amahoteri ushobora gusanga ari nk'ahantu ugasanga ntibaraba bahinjira hariho abapapa bakuze batwara y'abana kubera ubwo bunazone bakaraba binjira n'abasohoka nk'aho hantu urakoze birafasha cyane urakoze pascal kuri ibyo byiyumviro byawe urakoze cyane rwose pascal reka dushimire namwebwe inshuti bakunze mariko muratwumviriza twongera dusura kubasaba imbabazi kuri jean gapiya twari twabemereye ko aza kuza mu kiganiro ariko ntiyashobora kuboneka kuko yafatiriwe ku munota wa nyuma jean gapiya tuributsa ko amaze imyaka irenga mirongo itatu agendana umugera wa sida ari mu ba mbere batanguye gutinyuka kwemanga ko bagendana uwo mugera wa sida mu burundi akanarwana intambara zitari nke zirimo kurondera ingene imiti y'abarwayi yinjizwa mu gihugu ciwe igihe cari muri ambargo tuzongera tumurondere nko kwa gatatu nkano mango turabe ko tumutora tumutoye tugaruke ku kiganiro twariko turaremesha yishura ku bibazo vyanyu bitandukanye ariko hagati aho tuributsa kandi ko ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms rivuga ko abantu baba baba imiliyoni mirongo itatu n'umunani aribo bamenyekanye ko bagendana umugera wa sida mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani imiliyoni mirongo ibiri na zine muri abo bagendana sida nibo bonyene bashoboye kuronka imiti ipfufahaza iyo ngwara nk'uko oms ibandanya ibivuga oms ikifuza ko mu bihumbi bibiri na mirongo itatu twobigeramwo ku isi yose atabwandu ubushasha bwa sida bukihavugwa ico hamwe n'abandi biyumvira kuri iryo hangiro rya oms mbese ni intambwe ikwiye gutegwa mu bihugu bitandukanye mushobora gusubira kubyumviriza kuri wezi itatu akaburungura ryacu vewa akaburunguko muja ahanditse ikiganiro muri isanga mwumvise yuko abanyagihugu batandukanye ijya n'ino bagiye barashikiriza ibyo biyumvira yakoze fatuma alimasi kalala yegeranije amajwi muhinga bw'ivyuma bari kumwe na ingenieur franklin nanje diane nahazwe twari kumwe kuri mikro muri kino kiganiro muri isanga ndabikebanure ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimwo ndanabatumira mu biganiro bindi bitandukanye vy'ijwi rya amerika muri vyo harimo amakuru y'igihe c'isaha cumi na zibiri namakuru azobavugwa mu karere igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu turaza kuja ku makuru avugwa ijya n'ino ku isi ariko turibanda no kuri afurika mururanirwe mu banyu no mu byanyu